turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro mwiriwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazi mu burundi amasendika y'abarimu n'ubushikiranganji bw'indero bateye umukono ku masezerano aheza burundu impari zari zimaze iminsi hagati y'izo mpande zibiri nagira mbanze kubashimira baganiriye bashyira hamwe bisunze ukuri baganiriye barangwa no gushyira imbere ineza ya bose
uyu ni silvestre ntibantunganya aramutse urwego rw'igihugu rujeje ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha mu burundi ico abagisha na leta bapfa muracumva ahandi hato sentare gasamburamanza y'ubufaransa yugaye burundu dosiye iraswa y'indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana navyo twabibateguriye mu yagezeho hirya nino ku isi muri make uburusiya bwatanguye gukura bamwe mu basirikare babwo ku mipaka ya ukraine ethiopia nayo ihagarika amategeko yo mu bihe vy'intambara aya makuru yose turarambura mu kanya isase sangwa ikaze duhere mu burusiya butangaza ko bwatanguye kuvana bamwe mu basirikare babwo ku mipaka ya ukraine ibindi tubibaza mugenzi wacu thomas kamirindi mu itangazo yashyize ahagaragara umuvugizi wa minisiteri y'ingabo z'uburusiya igor konashenkov yanditse ko imyitozo iri hafi kurangira ati nk'uko bisanzwe nyuma ya buri myitozo abasirikare bazasubira mu bigo byabo abo mu turere tw'amajyepfo n'uburengerazuba bo barangije batangiye kuzinga byose no gupakira ibikoresho byabo muri za gari ya moshi zizabisubiza aho bisanzwe bicumbika kandi bamwe muri bo nabo batangiye kugenda umunyamabanga mukuru w'umuryango wa otan yen stoltenberg arabishima ariko nanone ati nta kimenyetso kibitwereka naho leta zunze ubumwe za amerika mbere gato y'uko itangazo rya minisiteri y'ingabo z'uburusiya risohoka yemezaga ko ingabo z'uburusiya ahubwo zirimo zigenda zisatira kurushaho umupaka wa ukraine umuvugizi wa minisiteri y'ingabo za amerika john kirby ejo yabwiraga abanyamakuru ko perezida putin arimo ashyira abasirikare b'inyongera ku mupaka wa ukraine ku ruhande rwa biyelorusiya ati mbese putin akomeje ibyo buri wese yakora yitegura igikorwa gikomeye cya gisirikare ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byemeza ko uburusiya bufite abasirikare barenga ibihumbi ijana na mirongo itatu ku mipaka ya Ukraine y'amajyepfo amajyaruguru n'uburasirazuba uburusiya ntibusobanura umubare w'abasirikare bagomba gutahuka ariko umuvugizi wa minisiteri yabwo y'ububanyi n'amahanga maria zakarofa yanditse kuri twitter ati uburengerazuba bw'isi buyobowe na leta zunze ubumwe za amerika buzamwara nibubona ko guca igikuba cy'intambara bibupfubanye thomas tukiri ku rupapuro rwayavugwa hagati y'ibihugu perezida w'ubufaransa emmanuel macron ejo aho bukera hazogirana inama n'abakuru b'ibihugu vy'amahanga bazorabira hamwe intambwe zorushaho guterwa mu bijanye n'uruhara rw'ingabo z'ubufaransa muri mali mugenzanje ejo ni mukankusi arabandanya n'ino nkuru umuvugizi wa guverinoma y'ubufaransa gabriel attal wabitangaje yabwiye abanyamakuru ko perezida macron azahura n'abakuru b'ibihugu bafatanije mu rugamba ku mitwe y'iterabwoba mu karere ka saheli yongeyeho ko icyemezo icyo ari cyo cyose kijyanye n'ingabo z'ubufaransa muri mali gikeneye gufatwa hubahirijwe ibyifuzo by'ibihugu by'uburayi bifatanyije n'ubufaransa mu mutwe w'ingabo uzwi ku izina rya takuba kimwe n'iby'ibihugu bituranyi bya mali mu karere ka sahel minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa jean yves le drian ejo kuwa mbere yavuze ko ibikenewe bituzuye kugira ngo urugamba rukomeze ku mitwe ya kisilamu muri mali ubudagi uyu munsi kuwa kabiri nabwo bwavuze ko nta mpamvu yo kugumisha ingabo zabwo muri mali mu gihe iki gihugu cyigije inyuma amatora irya perezida n'ay'abadepiteho imyaka ine kugera kuri itanu atari yanongeyeho uyu munsi kuwa kabiri ko amatangazo mu byerekeye ikizakurikiraho mu bireba mali azashyirwa ahagaragara igihe gito nyuma y'inama mu gihe cyumvikana cy'iminsi aho kuba ibyumweru
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mugabane wa afurika inama nshingamateka ya etiyopiya yakuyeho amategeko yo mu bihe by'intambara imbere y'igihe cari gitegekanijwe ejo ni mukankusi ibi bitanga icahe kimenyetso gukuraho ayo mategeko ni ikimenyetso cy'uko ubushyamirane bwamenekeyemo amaraso hagati ya guverinoma n'ingabo zirwanya ubutegetsi z'intara ya tigiriya bwaba burimo koroha icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo gukuraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe igihugu cyagenderagaho gifashwe nyuma y'ibyumweru bitatu inama y'abaminisitiri ibyemeje mu badepite magana atatu cumi na babiri batoye mirongo itandatu na batatu babanze kubishyigikira naho makumyabiri n'umwe bifashe amategeko y'ibihe bidasanzwe yahaye guverinoma ububasha bwo gufunga abaturage bataburanye no gusaka ingo nta ruhushya rw'inkiko abasivili bo mu bwoko tigirinya ibihumbi barundanyirijwe hamwe kandi bashyirwa muri za gereza no mu mazu yagenewe kubikwamo ibikoresho etiyopiya yashyizeho itegeko ry'ibihe bidasanzwe mu kwezi kwa cumi na kumwe nyuma y'uko ingabo za tigiriya ziteye utundi turere tubiri ari nako zakangishaga guhungabanya umurwa mukuru cyakora guverinoma mu kwihimura mu kwezi kwa cumi na kabiri yasubije inyuma izo ngabo za tigereya nubwo imirwano yakomeje mu ntara ya afari na tigereya aha miliyoni z'abantu bari babeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa bafungiwe amayira nta biribwa bihagera kuva hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri abadiplomate b'abanyamahanga bafashije nk'abahuza hagati y'impande zombi ubu bafite icyizere cy'uko hari ibirimo kugerwaho biganisha ku mahoro
barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na ejo ni mukankusi bahejeje kudushikiriza amakuru agezweho hirya no hino ku isi turaza kuba turi kumwe nabo igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu kurindira mu kubitiza akajisho kuri wezi itatu radiyo yacu voa akaburungu com aho muza gusanga ayandi makuru hirya no hino ku isi adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no ivunaguye mu gisata c'ubutungane aho sentare gasamburambanza y'igihugu c'ubufaransa yafundikiye burundu dosiye y'iraswa y'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u rwanda juvenal habyarimana ino nkuru turayigaruka ko ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere bagenzi bacu baracayitegura nari nabice ku masonga nk'itangura igisata c'indero mu burundi inyuma y'amezi arenga abiri hari ukunyinyurana hagati ya leta n'amasendika y'abarimu ku kibazo test mu gifaransa cyo gusuzuma ubumenyi bw'abigisha izo mpande zibiri zatevye zirumvikana ingene ico kibazo kizokoreshwa ico kibazo kizohabwa abigisha mu mashure shingiro mu ntumbero yo gusuzuma igituma abanyeshuri bataronka ubumenyi bukwiye umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye hagufi ivyino dossier amasendika y'abarimu n'ubushikiranganji bw'indero bateye umukono ku masezerano arangiza burundu impari hagati y'izo mpande zibiri ni impari zari zaturutse ku itunganywa ry'ikibazo kigenewe abarimu bo mu mashuri y'intango bose mu gihugu mu gisata c'amashuri nshingiro ekole fondamentale abigisha bari biyamirije ico kibazo ndetse bagabisha no guhagarika akazi mu ntango z'ukwezi guheze inyuma y'indwi zibiri izo mpande ziri mu biganiro mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura barashima ibyavuyemwo Victor Ndabaniwe atwara urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona arashima ko ico kibazo kitagitunganirijwe abigisha gusa kuko kuri we kobaye ari ukubasubiza inyuma mu mwuga turakengurutse kandi yuko itegurwa ry'ikibazo rero kuko ari ubwenge abigisha bo mashuri shingiro ibisata bitatu vya mbere kigiye gukorwa kidakorwa n'abigisha gusa ahubwo n'abagejeje kubafasha gutunganya imirimo na cyane cyane bamwe bita abametri responsable babakurikirana nabo bakazuba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko ari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganji kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa vyotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa vyotuma ubushikiranganji bubona ibikenewe ku mashuri haba mu bikoresho canke mu bakozi tukanashima kandi ko n'abajejwe indero ku mpande zose uhereye kuva mu bushikiranganji gushika ku rwego rwo hasi nabo nyene bayo gusotekanirizwa ivyigwa vyo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe gutyo mwarimu tukizera yuko adashobora gusubira kuvuga ko ari we yatumye wenyene igisata c'indero gisubira inyuma inyigisho z'akanovera zitituka ku ruhande rw'ubukiranganji bw'indero naho barashima ko ihagarikwa ry'akazi ritakibaye kandi ko n'ikibazo kizotunganywa mu ntumbero yo gusuzuma igituma ubumenyi bugenda butituka mu mashuri nshingiro frederic bangira inama ni umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji aho duhejeje gushyira umukono ku masezerano azodufasha gutera tuja imbere mu mugambi twari twishinze mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi wo gutunganya ihugurwa ku rwego rw'igihugu kugira turabe ko akanovera k'indero kosubira kurangwa mu burundi twayaze duhuza dufise twese intumbero yo kubaka no gutorera umuti ibibazo bikuru bikuru bituma akanovera k'indero y'urwaruka gahara kugira ngo iyo ntambwe ishikwe ko byabaye ngombwa ko izo mpande zibiri zirondera umuhuza ari rwo rwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi komite nationale de dialogue social silvestre ntibantunganya yahoze atwara uburundi ari nawe atwara urwo rwego rwakemuye amatati hagati ya leta n'abarimu arashima ubutwari bwaranze abaganira ivyo biganiro vyipuzwa ku bibazo bitatu itunganywa ry'ikibazo ku bigisha bo mu bice bitatu vya mbere vy'inyigisho itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara ku bibazo bibiri vya mbere abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano ku biraba ikibazo c'ubuzima buzimvye hamwe na politike y'imishahara abaganiriye barazi yuko umugwi ujejwe ibiganiro mu kazi uriko uravugana n'abo bose biraba haba muri leta canke mu mashirahamwe y'abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro nagira mbanze kubashimira baganiriye bashira hamwe bisunze ukuri baganiriye barangwa no gushira imbere ineza ya bose ikiringo ico kibazo kizotangirwamwo ntikiramenyekana ariko izo mpande ziyemeje kugira uruhara mu itegurwa ryaco izo mpande zibiri ziremeza kandi ko uko kutumvikana kwatumye n'ibindi bibazo bihanze igisata c'indero bija habona bumvikanye ko hagiye no gutunganywa kandi inama rukokoma izohuza begwa n'ikibazo c'indero kugira ngo akanovera k'inyigisho kagarukirwe mu gihugu psiklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari haba mu icungararo ihuza u Rwanda n'u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda bamaze gutangariza ijwi rya Amerika ko inyota yo gusubira kugenderanirana n'abarundi nyuma y'imyaka yababa indwi imigenderanire y'ivyo bihugu yarahagaze ari nyinshi nyuma yaho president w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko imibano ishobora kunagurwa mu bihe vya vuba cane abaganiriye n'ijwi rya Amerika bakifuza ko iyo ngingo yo kwihutisha kuko basanga bahomba byinshi cyane babibwiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa yabasanze aho bari baherereye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga ku mupaka wa munzenze mu bugesera twahusanze urinzwe n'inkeragutabara ku ruhande rw'u rwanda bwana oswaridi nta muhanga umwe mu baharinda yatubwiye ko nta munyarwanda wemerewe kuhatambuka yambuka mu baturanyi cyo kimwe nuko nta murundi wahatambuka na cyane ko amayira amwe n'amwe yatangiye gusibangana gusa mu buryo bw'imboneka rimwe hari abarundi bashaka kuhambukira bikaba ngombwa ko babasubiza inyuma iyo aje atorongeye nyine tumushyikiriza ubuyobozi bukamucana duwane bakamusubiza bene abimenya ukwezi mushobora kubona nk'abangahe se bameze gutyo bambutse muri ubwo buryo igihe ashobora gucana amezi abiri utabona n'umwe ubibona ukabona umugore uvuye i kigali aritumbukije ngo atashye i burundi ukabona umusore wari waratorongeye za kigali aratashye leta ikamucana duwane ntanyubahe uganiriye n'abanyarwanda bakoreshaga uyu mupaka wo ku munzenze hafi ya bose bumvise ubutumwa bwa vuba bw'ubutegetsi bwabo bahuriza ku kuba banyotewe no kongera kugenderanira n'abaturanyi bo mu burundi bwana anakire nyagaha kwana mugenzi we bwana jean claude mubera n'abasanze bari kubagara amasaka n'amashu ku munzenze ku bwabo basanga gufungura imipaka bibatindiye bikunze n'ubu ngubu bafungura ibyo byatangira tukagenderana nk'uko byari bisanzwe icyo ukumbuye burundi cyane n'igihe ni ukubona abaho nk'uko twari dusanganywe sinayo njyenyine kandi niwagera ku isantire ku mugenzi ukabaza buri wese arafite inyota buri wese afite inyota rwose godanse mukandutiye nawe ni umukecuru w'imyaka mirongo inani n'itandatu atewe ishavu no kuba yarabaye muri komine busoni ariko kugeza ubu atemereye kuhasura abavandimwe be usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nk'uko ushyize amafaranga igihumbi cyangwa ibihumbi icumi imbwa yayareba ntiyigendera twese nyine nta kibazo ifite niko mureba mu burundi rero nkubwiye ko nubwo ntakanura agacuka kagiye gace kakareba igiti cyawe kandi narahabaye ubuzima si ugukina ngo akagumye bagumako impuguke mu by'ubukungu zikemeza ko kuba imyaka igera muri itandatu yihiritse ibihugu byombi bitabanye neza byarasangiye ibihombo bwana kanizusi bihira akemeza ko intambwe iriho yo kuzahura imibano itanga icyizere iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyayo bakaganira neza abasirikare bakajya ku ruhande rwabo bakavugana neza noneho na perezida ubwe akabyivugira buriya ni bya bindi bavuga ngo amata agiye kubyara amavuta ahasigaye kuyacunda neza ahasigaye ibintu bigatungana bwana bihira akongeraho ko igihe imipaka yaramuka ifunguwe ku rwanda n'uburundi bishobora gufata ikindi gihe kugira ngo ibintu byongere bisubire ku muvuduko byariho mbere ubushyuhe ntabwo bwahita buzamuka uzarebe n'amazi wayatetse agashyuha akanaba urubindi iyo yabaye urubindi akaza guhora kugira ngo uzahashyushye bigufata igihe kingana no gushyushya ya mbere kuko ubushyuhe buba bwashyizemo natwe rero ubushyuhe buzaza ariko sinavuga ngo ni mu mezi abiri ni mu mezi atanu ariko ugerageze nka nyuma y'umwaka ubushyuhe buzagaruka rwose kuko iyo urebye abanyarwanda n'abarundi tubyarwa n'umubyeyi umwe rubanda rw'ufi rwo rugakomeza kwifuza ko abategetsi b'ibihugu byombi bakumva ugutakamba kwarwo ndizera yuko ubu ngubu kuva mwigoye mukava mu rwego rwo hejuru mukagenda ahangaha mugiye kutubera intumwa muragenda mugaragaza ibyifuzo abaturage bo mu murenge bari mu karere ka bugesera bafite umupaka w'u rwanda n'urundi bakongera bagafungurwa tukongera tukagendera n'ijana ku ijana nabo bafite inyota yo kuba bakungira kandagira hano mu rwanda dufatiye ku makuru twabatangarije mu bihe bitandukanye ibihugu by'u rwanda n'uburundi byakunze guhahirana cyane mu biribwa n'ibinyobwa byiganjemo ibishyimbo ibirayi ikawa imbuto amata n'ibindi ntitwabashije kubona imibare ya nyayo igaragaza ibihombo kuri buri gihugu nyuma y'igihe gishize imigenderanire izambye gusa imibare iheruka ya minisiteri y'inganda n'ubucuruzi mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yemezaga ko na mbere y'uko uburundi bufunga imipaka u rwanda rwari rwaramaze guhomba mirongo ine ku ijana by'ibicuruzwa rwoherezaga mu burundi ku itariki ya munani z'uku kwezi nibwo perezida w'u rwanda paul kagame yongeye gutangariza abaturarwanda ko mu bihe y'isi bya vuba imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi yaba igiye gusubira uko yahoze perezida kagame yabitangaje amaze kwakira indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma hari intambwe igenda iterwa ishimishije ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi iri ni ijambo ryongeye kurema agatima abaturarwanda batari bake cyane abaturiye imipaka ibahuza n'uburundi aho ijwi rya amerika yageze ni mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda aha hari umupaka muto wa munzenze abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga nk'inzira y'ubusamu uhana imbibe na komine busoni mu ntara ya kirundo mu burundi ku ruhande rw'uburundi perezida evariste ndayishimiye nawe ubwo yakiraga minisitiri w'intebe w'u rwanda bwana eduard ngirente mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uburundi bwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya mirongo itanu n'icyenda ubwo bwitabire yabubonye nk'intambwe idasanzwe hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika uburundi n'u rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike nibutse ko intandaro ari imvo za politiki zakomotse ku yindi manda ya nyakwigendera petero nkuru nziza wategekaga uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwashinje u rwanda mu buryo butaziguye n'ubuziguye gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza ibirego u rwanda rwamaganiye kure ikiriho ku bihugu byombi rubanda ntirubura gukomeza guhanga amaso ku mipaka yaruhuzagana cyane ko rwamye rusangira akabisi n'agahiye akabagira ubusajwi ry'amerika ku munzenze ku mupaka w'u rwanda n'uburundi Eric nanjye ndakongere ko ejo kuwa gatatu ariho byiteze ko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye afata indege mushikane i buruseli ku murwa mukuru w'ibirigi ahazo kwitabira inama igira gatandatu y'ubumwe bwa buraya n'ubumwe bwa afurika ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka indwi abategetsi b'u rwanda n'uburundi badahura imbona nkubone bashobora rero kuzohurira i bruxelles ko bazovugana iby'imigenderanire yabyo ntiturabimenya ariko icyo twemeye tuzobikurikiranirana hagufi hama tubatangarize iby'iyo nama twibanda cyane ku biraba uburundi n'u rwanda tumire amate gato hanyuma duce tubandanya n'igice cya kabiri cy'ano makuru tubandanirize ku kiganiro kigufi mugenzi wacu frederic nkundikije yakoranye na bamwe mu rwaruka baheruka kwitabira inama perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yakoranye n'abakiri bato bikorera utwabo mu burundi mu bo yatumiye harimo madama salome ntegeka yashinze ishyirahamwe kimax rigwanya ikibazo co gufungura nabi mu bana ug n'impagaritse warongoye isosiyete yitwa green production corporation ibanga yitaho kubungabunga ibidukikije wa gatatu nkundikije yatumiye ni apolinaire nshimirimana umurundi aba muri leta ya georgia aha muri leta zunze ubumwe za amerika akaba ari umuhinga yanonosoye ivyerekeye ubutunzi uge niwe atangura avuga ico yakuye mu nama abikorera utwabo bagiranye na perezida evariste ndayishimiye mu ntango za kuno kwezi kwa kabiri turimo ego inama twagize n'umukuru w'igihugu yaratubereye akamaro kubera aguma atwereka ingene utanguye n'umutahe muto ushikira umutahe munini yaratwereka akarorero ko utanguje inkoko imwe korora inkoko imwe inkoko yoshobora kubyara ikaberagura igatera imbere inkoko ikazogura ikazoshika ku nka inkoko ishobora kuvamo inka urukwavu rushobora kuvamo inka kugira byose ni ishaka byose ubonera ni ukuvuga icyo kiganiro cyarabaye cy'ingirakamaro ni nk'umubyeyi ariko arasigurira abana uko umuntu yo guteza imbere uko uburundi ubu budashobora gukumbuza ibishomeri byose by'abajene dushobora kubiha akazi muri leta kuvuga rero ababikora dukangurira atwebwe twatanguye ubwa mbere tubikora dukora ibikorwa ariko ugaca usanga ibyo bikorwa byakigombereza kubera icyo kintu cyo kwiyungunganya mu burundi cyari bwatangure gutera imbere ariko ko twaronse se barundi bishyira imbere bumva turamutegera hanyuma tukaza tugira n'abatoyi bacu bagende babyumve babone kubera umutoyi wacu atazoshobora kwiteza imbere muri kitogorana nta kindi egome turagaruka no ku mu muhango mwaronse cyane cyane ku byerekeye kuborohereza mu gikorwa cyanyu c'abagwiza atunga ariko imbere yaho reka tubanze twakire madame salome ntegeka mwiriwe neza madame salome ntegeka amahoro cyane muri aho murakomeye yego ni ntore turi kumwe n'umushikirantahe Hugo Nimpagaritse aho mu Burundi nibaza ko munzi nanyi tukaba kandi turi kumwe n'uwundi mushikirantahe Apollinaire Nshimimana wewe ari uh, muri leta z'ubumwe za Amerika akaba ari umuntu uh, yanonosoye ivyerekeye ubutunzi ukuntu umuntu yitunganya akatorokanya umutahe akiteza imbere vyerekeye ubutunzi cyane cyane n'ukuntu umutungo ateba akawugumana nashaka ko mwebwe mwari mu nama mukuru w'igihugu yakoresheje nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu iyo nama mwayakiriye mwebwe imbere y'uko tuvuga zimwe mu ntambamyi bakuyeho nagomba mutubwire amajambo make cyane rwose ukuntu mwakiriye iyo nama yego cyane murakoze murakoze ku makosanya kugira ngo ngire ntange icyumviro kubona cyane cyane ku bintu mubona narakuye mu nama kandi byamfashije rwose ni inama yatumye ko urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere batanguye kandi yo kwiteza imbere iyo nama ikaba yatumwe yatumwe ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi iyo nama ikaba yabaye inama twakuyemo ibintu byinshi kandi byaduteye intege na cyane cyane ngeze ku ku ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije yatubwiye ati uno munsi sije nje kugushikiriza ijambo ahubwo nje kubumviriza hanyuma kakaba kabaye akaryo keza kubera naho twaragurutse tukavuga ati tugira dukore ibiduteza imbere ibiteza imbere igihugu cyacu turongera akazi bwa mbere ka twebwe nyene turongere n'akazi k'urundi rwaruka reka dushobore guteza imbere igihugu twarabonye ko duhura n'ingorane nyinshi kakaba kabaye akaryo kuko twebwe tumaze gutangura tumaze kubona ingene umuntu ava akabyuka aritwo tuzi ingorane duhura nazo tukaba twahawe akaryo imbere y'umukuru wacu w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turashyikiriza ibyiyumviro byacu turashyikiriza ingorane duhura nazo mu bikorwa byacu bya minsi yose mugabo twararonse n'abandi badutera intege turabona ko turi mu bandi ku buryo byaduteye intege rwose ndetse n'umukuru w'igihugu araronka akajya ko kudutera intege turabona ko tudatamba twirorera ko dushyigikiwe mu bikorwa byacu by'iterambere ndetse hariho n'iyindi porogaramu ifasha urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere rumaze gutangura n'utaratangura porogaramu yitwa paeje tukaba twarashoboye kuronka ibi- kumenya inkuru nyinshi zishobora kuzotuma turonka ingene dufatwa mu mugongo mu bikorwa vyacu vya misi yose murashaka murashaka kutubwira mu kanya gatoya cyane rwose madame eh, ntegeka mukatubwira zimwe mu ngorane mwari mufise imbere y'uko mugoro- mukora iyo nama n'umukuru w'igihugu ingorane eh, zimwe zimwe twari dufise bon najyabo nk'uko na- nari natanguye ndazifise je natanguye entreprise y'imase twari itanguye mu mwaka w'igi- w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kw'indwi twarabona ko ari ku- kurondera uburyo ari amafaranga ari kurondera amafaranga mugabo ugasanga nta ntumbero twari dufise itomoye kugira ngo mu- muri uko kwacu kurondera kubaho kurondera akazi gukreya akazi mugabo mu nyuma twarabonye ko ingorane atari uburyo gusa uburyo uraburonka mugabo ugasanga utabwiteguriye biragoranye Ni- niho mu nyuma twizeye twaronse ubu- ubu- inyigisho turigishwa ukamenya ati by'ukuri amafaranga aza ubwa mbere mugabo inyigisho nizo z'ubwa zi- zitangura hanyuma ukamenya ingene ushobora kuzokoresha ubwo buryo iyo ngorane twari tuyifise turatangura mugabo ukabona ko naho bimeze gutyo ego izo ngorane warazikuyeho ubwo bumenyi kumenya ubu- burabufise kuronka ingene wiyorganiza nizo bibuze mugabo se twasi twavuga ati ubumenyi turabufise mugabo turakeneye kumenya ingene kuronka abadufata mu mugongo canke ibibazo tekinike duhura mu byo dukora twobironde tworondera umuti umuti duciye he mugabo Yego.
kubera twahuye n'abandi ukashobora kuyaga n'abandi ugashobora kuyaga n'ubundi rwaruka ukabona ati bwa bundi ya ngorane sindayifise jenyene mugabo ukaburonka n'ubundi akubwira ati iyi ngorane tekinike urashobora kuyi- kuyi- kuyi- ushobora kuyisimba gut- Yego, me- gutya cyangwa ugasanga na insi- na institution wokwitura ntayo wari uzi mugabo uhuye n'abandi ukaronka ukubwira ati par exemple kugira ngo ushobore kuro- kurondera amanura nk'umuca hajya ingene ushobora ku- kuron- gukomanda amamashini mu by'iwacu canke na terrain twarumvise ko dushobora kuronka terrain dushobora kurimiramwo na cane cane ko jewe nkorera mu bintu bya bon dans la the business nda- ndabona ko nshobora kuronka ingene nshobora Mu vye- gusimonta na mu- cane cane nciye aho ni mu kuri vyerekeye leta.
aho ni mu vyerekeye uburimyi sindaba aho mu dute- ivyo muvuze mu agro mukoreramwo ni mu vyerekeye uburimyi nivyo turima cyane cyane ibyo ibiyoba nibyo turima hanyuma eh, tukavyirimira tugatanga n'imbuto ku barimyi bifuza kubirima hanyuma iyo mbuto tukazoca tu- bagazoca babishorera iwacu tugaca tubitransforma mugabo naho baba ariko twabahaye imbuto bakongera bakabidandaza ko tuba- tubagurira avec une valeur ajoutée hari hakunguko ni vyiza cane rwose Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi wacu chrétien claude mwiriwe neza muriwe neza Eh, murihiga claude Eh, ndi bujumbura egome eh, aha turi kumwe n'abatumire twatumiye abakiri bato eka batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere turi kumwe na hugue n'impagaritse turi kumwe na salome ntegeka na pauline nshimiyimana murafite ikibazo murafite iciyumviro ku byerekeye eh, ibibazo turiko turayaga nabo vyerekeye ukuntu umuntu atangura kuba umugwizatunga eka akikorera utwiwe Eh, duga kw'ijambo ikibazo iciyumviro ndafise intererano ndafise kandi n'ikibazo ndababaza Eh, mpereye ku kibazo ndababaza eh, eh, biraborohera cyane muri iyo migambi bariko baragira mu gihe tubona kenshi iyo tugize amakoperative tukaba hamwe dusanga twagize intambanyi z'uko bamwe muri abo bagize amakoperative baba bafise imigambi imwe eh, ibiheza bikatuza gushaka ku ku maviziyo tuba dufise ikibazo ciza hama intererano jewe mfise kuri ico turashima cane iyo mugambi leta iriko iragira yo gushirahamwe abajene kugira ngo bashobore gukereya ubuzi ariko kandi n'intererano yanje niyivuga uko byari bikwiye ko leta iraba ika- igaha imitahe canke igafasha ukuntu abajene boronka imitahe umwe wese agaheza agakeya akazi akeye nka entreprise yiwe biroroha kugira yikurikirane kandi biga- bikanafasha kugira itera imbere binyarutse kuko nko- nk'intambamyi muri izo navuze dukunze guhura nazo twagiye hamwe na benshi kandi tudafise imigambi imwe canke ibyo dushaka gukora bimwe nk'akarorero jewe ndaba mfise nk'umugambi wo gu- wo gukora kugira ngo norore ugasanga uwundi afise impano mu by'umuziki canke ikindi aho birahetse bikagorana badushize hamwe kugira ngo ya migambi yanjye ntebe ndayishikeko ikiganiro cyose mugashobora kucumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo vewa akaburungu com imbere yuko duhana agahindukira nsaba imbabazi navuze ko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye azohaguruka ejo yerekeza i buruseli amakuru adushikiriye ubunyene muri studio nuko yahagurutse uno munsi byumvikana ko ari mu nzira aja i buruseli mu nama ya gatandatu y'ubumwe bwa buraya n'ubumwe bwa afurika muri iyo nama amahirwe ni menshi ko ahahurira na mugenzi we w'u rwanda paul kagame muri ano makuru abanyagihugu bo mu rwanda mwavyumvise ko bifuza ko imigenderanire y'u rwanda n'uburundi naguka vuba bwango kugira ngo ashobore kwidegemvya hagati y'ivyo bihugu bibiri yakoze justin ejo niyo twari kumwe muhinga bw'ivyuma na mugenzi wacu uh, diodoni cubahiro yashize hamwe amajwi na lidiane ninahazwe turaza kongera igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye kubategurira